Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu kiganiro dusuruke abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ry'aho muherereye ritanga umwezi namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere reka ngere ntimwirirwanye amahoro yuje amagana banywanyi rero ba radiyo ijwi rya amerika n'ingedi diyedoni cyubahiro ubakirije yombi nyirisanzwe muri gahunda ya dusuruke y'uyu munsi uyu munsi mugiye gusurukana na mwiza nebi uri bukomeze kubagezaho indirimbo zihagiza cyangwa zishima ndetse zikarata ubutwari n'ubwiza bw'umukenyezi cyangwa umutegarugori muri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abategarugori guhaye ikaze mwiza neri urakoze cyane diyodone amahoro mwebwe mwese bakunze ibikiganiro dususuruke ku iradiyo ijwi rya amerika mwiza neri jane ndabahaye ikaze dukomeje guhimbaza ukwezi k'umukenyezi n'umwigeme ku isi dususuruke y'uno munsi nabateguriye zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane zanditswe n'abagabo ariko abo bagabo bahisemo guha ijambo ry'umutwe indirimbo zabo izina ry'umukenyezi nawe mukenyezi turagutumiye turasanga muri izo ndirimbo bahayagiza ubwiza ubutore bw'umukenyezi bakunze baragaragaza kandi urukundo bamufitiye turanasangamo inkebuzo kuri uyu mupfasoni yataye akaranga yabahemukiye aho usanga harimo naho nyene no kwicuza ibyo byose murabisanga mu ndirimbo cumi nabateguriye amazina y'abakenyezi mu ndirimbo nidususuruke y'uno munsi
Mikhaï, la photo que tu m'as envoyée, je l'ai vue. Je ne pensais pas te voir ainsi, mais t'avoir duhere mu burundi umuhanzi evode ntawunankwa naho yari karuhariwe mu kugema yarashishije inkoho mu gisirikare mu gisirikare cy'u Burundi aho ni mu myaka mirongo icenda nticyabujije ko bamwungururiza mu mugwi w'abacurananzi b'igisirikare hariya mu ikambi ya ngagara mu kibanza cy'izina jeanne ni umwigeme mu kibanza cy'izina jeanne ry'umwigeme biganye mu gice cya mbere cy'amashuri yisumbuye yahisemo kumuririmbira amwita mireille hari kuri lise vugizo mu gisagara cya bujumbura imbere yo kuja mu gisirikare jeanne na evode bararorereye icese cyitwa la condition masculine muri icyo cese hakinamwo uwo bahaye izina mireille kuva icyo gihe evode atangura kumutazira mireille bamaze gutandukana umwe yabandanirije ishuri uwundi nawe yagiye mu gisoda umunsi umwe jean ararungikira agakete hamwe n'agafoto evode oh, evode nawe acahitamo kwishyura ako gakete mu kumuririmbira indirimbo yise mireille Je l'appelle Jeanne, je l'appelle Mireille, car elle a ici dans l'essence une beauté naturelle. On a vécu ensemble sur le banc de l'école, champion à la ronde, des chants d'amour. Viens me voir Mireille, Mireille, Mireille. Viens
mugabane wa buraya artemios venturis russos canke denis russos yari umuririmbyi akongera akaba n'umucuraranzi w'umugiriki Demis Roussos yavukiye mu gisagara cya Alexandria mu Misiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatandatu yitavye imana itariki mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i Atene mu Bugiriki uwo munsi iyo tariki mirongo ibiri na gatanu ndawibuka kuko ariho jewe jane neri mpimbariza ku isabukuru y'amavuko yanjye indirimbo margarita yayirimbye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi n'indwi ati niwe wa mbere yanshitse ku mutima Elle était la première qui comptait vraiment. Margarita de Miss Roussos.
Elle était la première qui comptait vraiment. Dans le blé à l'herbe, nous allions au printemps. Je voulais sur ses lèvres un baiser innocent. Le ciel bleu était le seul témoin de cet amour d'enfant. Margarita. Marguerite, je l'aimais à la folie et je l'aime encore comme on garde un secret passionnément. Marguerite. Je cueillais pour elle d'immenses bouquets de fleurs. Jamais l'ombre d'un chagrin ne passait dans nos cœurs. Et quand je lui demandais si elle m'aimait que moi, elle souriait, elle m'embrassait, mais ne répondait pas. Margarita. Margarita. Je l'aimais à la folie et je l'aime encore comme on garde un secret passionnant. Margarita.
Leonce Ngabo ati umutima urutumutumba karire kinyana wankunze basemerera karire ari naryo zina ry'umufasha wa ngabo Leonce hoba hariho isano riri hagati y'iyo ndirimbo n'umufasha wiwe igice kibazo cyatumye ndamwegera araheza aranyishura
Gachampadina Kakuriva Mutino Tutuba Kairiana Wanguze Atenea Kairiana Sindokuera, Lua indirimbo yawe ibuka ingendo yawe nyafatira ndakuririmba
imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muri album midnight train y'umugi sauti sol wo mu gihugu cya kenya ni suzana e suzana ego ni suzana nyene suzana nko mu kirundi no mu kinyarwanda abasore bagize umugwi sauti sol bati suzana ndizeye ko uhimbawe ubu warahinduye ibara ry'umubiri wawe imishatsi yawe isigaye ari miremire ndakubona i paris kuri shanzelize i londres bati niwaba wumva iyi ndirimbo umenye ko hariho ugukunda suzana sauti sol
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you facing on the ground with your phone out. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now kuona mbali hapo kando ya Champs-Elysees. Ukicheza na kamini yeye yeye na namna bizine and I see you in London, silicone on your mama, taking what you got to give ya, on your own behavior, none of us Angel, hello, hello, hello, hello, hello, if you got to hear this song, somebody loves you, none of my name, Angel, hello, hello, hello, hello, hello, change your mind and come back home, somebody loves you, ila wengi walinyimwa tapia na shefu kabarikiwa mwanamme hisia pesa ni majaliwa ila wengi walinyimwa hisia na pesa kabarikiwa na kuona poziri hapo hiyo vijelelewe ukiongezewa nywele zenye nano mabisilele and I see you in China with the latest designer, shaking what you got to give ya. On your own behavior, kind of an angel. Hello, hello, hello. If you get to the Lord, somebody loves you. Kind of an angel. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
abakenyezi n'abigeme benshi b'abarundikazi eka n'abanyarwandakazi baritwa aline christophe canke daniel bevilacqua umufaransa yaririmbye aline mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu ururirimbo rwakunzwe cyane muri iyo myaka haba mu bufaransa muri esipanye mu bubirigi israel turikiya brezil n'ahandi henshi tutibagiye na hano mu bihugu bitwegereye aline rero yarakunzwe yaraguzwe disike yayo yagurishijwe ku bantu barenga miliyoni
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme Et la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais tout de peine. Je l'ai gardée.
twibutse abatwumva ko mukomeje kumvira radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro dususuruke haraciye imyaka irenga cumi n'itanu abaririmbyi bo mu gihugu cya tanzania matonya na lady jd basohoye ururirimbo bise anita bati anita anita wanje
Asikia mazoea yana tabu aondo naamini nguo ndoke itaraha nakosa mimi ukumbuke tuliisha naye mimi ama mimi na wewe yeah. aisha milele mpaka napukiwa chini ni mawazo yanayotesa moyo wangu wanitanielewe yeah. tamani uyajue ili unilinde mimi sijajua uliwaza nini anitakuwa mbali na mie yeah. hata hilo nilijua hii nitaishe mimi amani maradhi muda wako dakitari unaambie mapema hii dawa yake nijue amani maradhi Anita, Anita, Anita, Anita,
Unajua nilikupenda zaidi, ila ya dunia we yalikuzidi. Nilitamani kuwa nawe zaidi kuliko yoyote unayemdhani. Siku zote uko safarini kuniacha mimi upwekeni. Mimi nilikupenda sana we mpenzi. Je, kweli wataka kunienzi au unataka kunipia Nikuzinda kama mishakani?
chizi mme yangu njiani naongea Hii yote sababu yako wanitakiliopokea Chefu na majirani mtaani wanakuulizia Sina la kuwajibu nabaki kama chizi najililia Walinambia ni kuasi wewe Wewe mimi ni francis cabrel azwi mu ndirimbo zitandukanye nka je t'aime je t'aimerai je l'aime à mourir l'encre de tes yeux n'izindi n'izindi imwe mu ndirimbo ziwe yayitiriye izina ry'umukenyezi petite marie ikisohoka mu mwaka wa mirongo irindwi n'indwi mu nyuma francis cabrel yahavuye ayisubiramo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ija mu rukurikirane rw'izindi yise du nombre à l'autre petite marie yahavuye rero ija ku rugero rw'indirimbo zaguzwe gushika ku ijana na mirongo ibiri na zitanu ari narwo rugero rwitwa disque d'argent
Marie,
mu idini rya kiyisilamu ayisha ni umukenyezi wa gatatu w'intumwa mahomedi umunyarijeriya khaled arashyira ahabona ayisha mu kwezi k'umunani igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ururirimbo yandikiwe n'umuririmbyi rurangiranwa w'umufaransa jean jacques goldman ayisha
ما بي عيشة زيتنا Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a dit qu'à ce qu'il raison. Moi,
ese reka namwe mbatumire mwe indirimbo mukunda cyane aho iwanyu ni izihe muzazitugezeho ku ijwi rya amerika tuzisangiza abandi bakunzi umuririmbyi w'umurundi africa nova yatanguye umwuga wiwe wo kuririmba mu myaka ya mirongo icyenda n'indwi ubu aramaze gushyira ahabona indirimbo zirenga amajana ane marie antoine rugerinyange ariwe africa nova yarasohoreye muri studio y'iradiyo nkuru y'igihugu cy'u burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani ururirimbo yise mwiriwe yongera aranarusubiramo mu minsi iheze ayishyira ahabona itariki ya cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe amasanamu yayo agezweho yafashwe yongera atunganywa na papa fororo omari yahoze akora ku iradiyo na televiziyo nkuru y'u Burundi amasanamu yamwiriwe neza ml yafatiwe mu gihugu cya canada basanzwe babamo muri kino gihe indome ml zisigura marie louise
mwiriwe neza kiyago mwiriwe neza somanike nari ngukumbuye cane hari hageze ko duteraniriye Nanayo kuzirikaye Thank you. unipotaka wewe kanikatujalie nakombikia changu kura
ni nyinshi zifite ijambo ry'umutwe izina ry'umukenyezi ndizeye cyane ko mwahimbawe n'izo nahisemo kubashikiriza mwiza Nelly Jane mwari kumwe ndabasezere ndabifurize kuroranirwa n'ibiganiro byinshi bya Amerika duhurire hano vuba cyane mu yindi dususuruke
nshuti bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika ingoma muri dusuruke y'uyu munsi zikaba zihumurije aha arakoze cyane mwiza neri kudusurutsa ari nako atwibutsa umwanya agaciro urukundo ubwiza ubutwari bw'umutegarugori cyangwa umukenyezi ahabwa mu buzima bwa buri munsi nshimiye mwese mwitabiriye gahunda mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru mwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na murisanga avenuse nshimiyimana abagezaho ikiganiro agasaro ka buraga akaba ari umwihariko w'ikiganiro murisanga ndetse na dusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari igedone cyubahiro nkaba mbasezeho mbifuriza amahoro y'imana n'ubuzima buzira umuze naho ubutaha mugire umunsi wuje amahoro n'amahanga